tubashimye ko muzindutse murumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku ari kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe mu burundi ibiciro vy'amazu vyaduze cane ba nyeneyo bahitamo kuyaha abakongomani bahungiye muri ico gihugu kuko bariha mu madolari abahora bapanze b'abarundi basanga amagorwa adasigaye ane bivanye n'ukuntu nyene n'ubuzima butsimbye inzu zitegezwa kuduga kubera n'ibindi bintu byinshi byaduze nico bitwaza abahungu b'abanyamahanga urabona igihugu mbanyi nibo baje kuduza inzu bo baza bafite idolari twebwe natwe twari dufite ubuhera bwacu bwateye agaciro aba ni bamwe mu bapangayi bo mu burundi mu hirya nino ku isi umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika eh, n'ayandi makungu na mugenzi we wa canada baraye bakoranye ibiganiro ku vy'ubudandaji n'amataxe amerika yari yavuze ko izodugiriza canada ido n'ido ni mu kanya isasi nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru turahera muri repubulika ya demokarasi ya kongo joseph kabila yahoze ari perezida w'ico gihugu yaraye atanguje ibiganiro n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta ya kongo ni ibiganiro vyashimikiye kuri kazoza ka politiki ya kongo ibindi kuri ino nkuru na fidel niyongabo ivyo biganiro birimwo n'abari mu mashirahamwe aserukira inyungu z'abanyagihugu perezida wa kongo felix chisekedi na joseph kabila yahoze ayoboye ico gihugu barigeze gupfundika amasezerano yo gusangira ubutegetsi inyuma y'amatora yabayemwo amatati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yamara chisekedi yagiye aragabanya inguvu za politike z'uwo yasubiriye mu kumwagiriza ko yabaye intambamyi ku migambi yiwe yo guhindura ibintu mu gihugu imigenderanire hagati y'abo bategetsi babiri yaratosekaye ku buryo mu gihe umugwi M23 ariko utera uja mu gisagara ca Bukavu kigira kabiri mu bunini mu buseruko bwa Kongo mu kwezi guheze Chisekedi yabwiye abari mu nama yerekeye umutekano yari kibera mu gisagara ca Munich mu Budagi ko Kabila yafashije abagwanya ubutegetsi Joseph Kabila ntaco yatangaje ku mugaragaro ku bijanye n'uruhagarara ruri mu buseruko bw'igihugu canke ngo yishure ku birego vya Chisekedi gushika shira habona urwandiko mu kinyamakuru co muri Afrika y'Epfo ku itariki mirongo ibiri na zitatu y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka muri urwo rwandiko Kabila yagirije Chisekedi ko yarenze ku bibwirizwa shingiro ariko aho nyangagateka ka muntu kandi ajana igihugu mu ntambara fidel niyongabo urakoze tugume ku mugabane wa afurika ubu tuja muri sudani y'epfo aho ubutegetsi bwa gisirikare muri ico gihugu bwaraye butaye muri yompi umushikiranganji ajejwe amahoro stefan palkowulo yatawe muri yompi avanywe mu biro vyiwe ejo ni mukankusi gufata abo bantu bije bikurikira imirwano ikaze yabaye mu byumweru bishize mu mujyi wa nasir ufitiye igihugu akamaro kanini uherereye mu majyaruguru y'igihugu ahabaye ubushyamirane hagati y'ingabo z'igihugu n'abarwanyi b'abazungu bari mu mutwe wiganjemo abarwanyi b'abanuel bo mu bwoko bw'amashari ingabo z'abazungu zarwanye ku ruhande rw'ingabo z'amashari mu ntambara y'abenegihugu ya bibiri na cumi na gatatu kugeza bibiri cumi n'umunani yabashyamiranyije n'ingabo z'abadinka ziganjemo abambari ba perezida salvakir kuri uyu wa gatatu minisitiri w'itangazamakuru michael makuwey yashinje ingabo zishyigikiye mashari kuba zarafatanyije n'ingabo z'abazungu ndetse no kugaba igitero ku birindiro bya gisirikare hafi y'umujyi wa Nasir mu ntangiriro z'iki cyumweru minisitiri w'itangazamakuru ntiyitabye telefone ku bijyanye n'itabwa muri yombi rya minisitiri ushinzwe amahoro wari mu banyapolitiki bagize uruhare mu biganiro byaje kugera ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro yo muri bibiri na cumi n'umunani yahagaritse intambara y'abenegihugu mu ntangiriro z'iki cyumweru visi perezida yatangaje ifatwa rya minisitiri ushinzwe peteroli puwot kangchol ukomoka mu mujyi wa Nasir n'umuyobozi wungirije w'ingabo gabriel duplam ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu gisirikari bifatanyije na riek mashara
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu ce tuyandaniriza muri amerika umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu yarayadugije idarapo mu muhango wo kwerekana ko amerika ifise ishaka ryo kugarukana abanyagihugu bayo bapfungiye mu mahanga canke bagizwe imbohe ejo ni mukankusi intumwa idasanzwe ya perezida donald trump ko bagizwe ingwate adam bohler yagize ati politiki yacu yibanze ijana ku ijana mu gusubiza abantu mu ngo zabo uyu muyobozi wirinze kugira ibindi bisobanuro atanga yongeyeho ati muzabona amatangazo mu minsi iri imbere umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga yabwiye ijwi rya amerika ati perezida trump yiyemeje kugeza mu ngo zabo abanyamerika bose bafashwe bugwate cyangwa bafungiwe amaherere mu mahanga ati aba barimo abanyamerika n'abandi bose hamas yafashe bugwate kugeza n'ubu ikaba ikibafite muri gaza uyu muvugizi yongeyeho ati imbaraga zo kubazana mu rugo zirakomeje kandi ni igikorwa cyo kwitondera nta nama dufite gutangaza cyangwa ngo tuzisomere amatangazo muri aka kanya ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa gatatu imyaka cumi n'umunani zaba ishize kuva robert revinson wahoze ari umukozi w'ibiro bya amerika bishinzwe iperereza fbi ashimutiwe muri iran mu guhamya ubwitange bwa amerika kongere yose ibishyigikiye hashyizweho ibendera riranga abagizwe ingwate n'abafunzwe nta kosa bafite mu gika cy'itegeko rijyanye no kurinda igihugu ry'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kuri uyu wa kane umuyobozi wa fbi kashi patel yatangaje ko washington yiyemeje guca burundu ifatwa bugwate no gufungwa bidakwiye ndetse no gusubiza ibisigazwa by'abatashoboye gutahanwa ari bazima binyuze mu bikorwa bya diporomasi n'iby'ubutasi uyu muhango ubaye umunsi umwe nyuma y'uko perezida trump yakiriye kuri perezidansi y'amerika abari bagizwe ingwate umunani bari bafunzwe n'umutwe wa hamasi amerika yashyize ku rutonde rw'ikoresha iterabwoba ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu hirya n'ino aracabandanya umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika na mugenzi we wa canada barakoranye ibiganiro ku by'ubudandaji n'amatakisi amerika yari yavuze ko izodugiriza ko canada fidel niyongabo atubwira ibindi ivyo biganiro bibaye mu gihe perezida wa amerika donald trump yigijeyo mu kiringo c'ukwezi ishigwa mu ngiro ry'amatagisi mashasha yo ku rugero rw'ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana ku modoka zirungitswe muri amerika zivuye muri canada na mexique ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika bwatangaje ko umushikiranganji wabwo marco rubio n'uwa canada melanie jolie baganiye ku bibazo birashinga ibihugu vyompi ivyerekeye umutekano ku mbibe bisangiye ubudandaji hamwe n'iterambere rusangi umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru mu biro vya perezida wa amerika caroline levitt yabwiye abamenyeshamakuru ko perezida trump yavuganye n'abategetsi bakomeye b'amasosiyete akora imodoka ya ford general motors na stellantis imbere y'uko atangaza ko yigijeyo ingingo yerekeye ishigwa mu ngiro ry'amatagisi ku modoka zikorerwa muri canada na mexique yamara amatagisi mashasha ku bidandazwa biturutse muri ivyo bihugu bifitaniye imigenderanire ikomeye cyane mu vyerekeye ubudandaji azobandanya gushigwa mu ngiro ku bindi bidandazwa umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru mu biro kwa perezida yavuze kandi ko trump yiteguriye kuganira ku vyerekeye ibindi bidandazwa bishobora gukurwako amatagisi mashasha
ijwi rya amerika amakuru yose aba agezweho hirya no ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com aderesi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu burundi ahavugwa iduzwa ry'ibiciro vyo gupanga amazu abemeza ko ibiciro vyabaye ndanse bavuga ko biriko biterwa n'ubwinshi bw'abakongomani bahunze intambara bariho amafaranga menshi gusumba gutyo ba nyene amazu bagasohora abari bayarimwo b'abarundi kuko bavuga ko bariho make kuri bo thierry ndayishimiye i kigali mu rwanda atubwira ibindi kuri ino nkuru irazimbye n'amahera menshi nk'ubu ufise nk'agatahe nka gatoya ukaca upanga nk'inzu y'ibihumbi ijana n'itanu bamwe amatate yo mu rupangisha ize n'ubupanzi ubona yuko amahera yabuze nabatse baduguza amabehe kandi uwayubatse inzu yiwe ategerezwa kuduza ibe abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu ntara zitandukanye z'uburundi basanzwe baba mu mazu yo gupangisha bavuga ko babangamiwe n'ubuzima barimwo busanzwe bubagoye bw'ubukene hakiyongera ko n'iduga ry'ibiciro by'inzu bapanze aba ni bamwe mu baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bivanye n'ukuntu nyene n'ubuzima butsimbye inzu zitegezwa kuduga kubera ko n'ibindi bintu byinshi byadoze nico bitwaza kugira badoze inzu kuduza amabehe kandi uwayubatse inzu yiwe ategerezwa kuduza ibe agashira ibyo ko niryo gupanga nyene kiragoye kubera ubu nyene birazimbye n'amahera menshi ubu bashinze nk'ibiciro byo gupangisha byogenda neza uyu mukenyezi asanzwe adandaza ibintu bibayabaye akaba atunze umuryango w'abantu batanu avuga ko ibyo bisumamwo muri kino gihe bitakibasha kubarihira inzu babamwo nk'agatahe nka gatoya ukaca upanga nk'inzu y'ibihumbi ijana n'itanu hari igihe uca usanga ya mahera utari kurayakuramwo ugasanga nyine urabona n'icyo ugaburira umuryango dusaba nyine ko ibintu nyine byozimbuka kuri ico kibazo c'amazu yo gupangisha aduza ibiciro abo banyagihugu bavuga ko ubuhoho byayangaye bitewe n'impunzi z'abanyekongo zahungiye ku bwinshi mu gihugu c'u Burundi aha bagasigura ko hari bamwe muri abo bahunze bafise amafaranga y'agaciro mva makungu y'amadolari baca baja kurondera amazu babamwo bakariha ku buryo bworoshe aha rero niho abo banyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika basigura ko muri kino gihe basohorwa mu mazu mu gihe badashoboye kuriha igiciro baba babwiwe n'ubakodesheje bagasohokamwo biratuma batwirukana kugira ngo bazane abandi bashasha baca babaka amahera menshi igiciro kirenze ikibazo urabona aba bahungu b'abanyamahanga urabona igihugu mbanye nibo baje kuduhuta inzu bo baza bafite idolari twebwe natwe twari dufite ubuhera bwacu bwateye agaciro ariko kandi naho biri uko hari bamwe muri abo banyagihugu twaganiriye bagaruka bakavuga ko ba nyene amazu nabo batarira busema mu kuduza amazu yabo kuko ubuzima muri kino gihe bwazimbye ndetse n'amakoro akaduzwa cane sinohohotera bene inzu nabo baziduhuza nabo nyine sibo ibintu byose biba nabi igihugu bw'igihugu gitewe n'ubukene gitewe n'inzara n'ayo mazu bene yo sibo ni nayo mera nabo bayaronka bayagura iki abo banyagihugu bakotesha amazu mu burundi bavuga ko ingaruka mbi ari nyinshi muri kino gihe kuko ibiciro byongerekana cane ariko aho bakura hakabandanya habura bagasaba ko botuma baronswa igitoro ibikorwa bikabandanya uko byahoze kuko bituma n'abadafise akazi bakaronka kuri iki kibazo umwe mu bashingamateka yavuganye n'abakunzi bacu yatowe n'abenegihugu avuga ko leta yari ikwiye gushiraho ibiciro ntarengwa ku mazu yo gukodesha kugira ngo hatagira abikikamukiza mu gufatira ku gakana abapanga amazu igabanya umuntu mbere kubafasha abanyagihugu yuko bashobora nabo koroherwa hageze ko gupanga amazu ibyo kubona umugani ziba nk'ingingo z'ibanze kugira ngo zibe zirafasha abanyagihugu bato no kwita bato bato cyangwa bafite uburyo buhayabaye baramukore baganga hanyuma abonye ko muri cyo mbere yuko rero n'iryo bwizwa ryoboneka riba nk'urufatiro abapangisha cyangwa abashima ibitari mu byo kubaka bo kwisunga kugira ngo uza gupanga yoroherwe aha kandi n'umunyamategeko wa nakire hakizimana yaganiriye n'abakunzi bacu avuga ko itegeko rigenga uburyo bwo gukodesha amazu mu burundi riheruka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani naho nyene akavuga ko ritari ryuzuye ari naco gituma abanyagihugu bakotesha muri kino gihe babangamiwe cane umva karitsiye rya kera ibyo rero naryo nyine mugabo ntiryavuga riti ino karitsiye cyangwa akarere inzu zopanguka Iki- igikenewe rero harakwiye nk'itegeko eh, rigerageza kugira icyo bita regulation y'ibiciro byo gupanga kuri mikoro z'abakunzi bacu ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu gihugu ubwishura ku kibazo c'iduga ry'amazu muri iyi minsi mu burundi buvuga ko bene amazu borekeraho gusohora abari babapangiye bitwaje ababaha amafaranga y'agaciro kuko uzobifatirwamwe azobihanirwa uyu ni petero nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji ibiciro by'amazu bi- bivana n'abantu bariko barayarondera kandi nabo bariko bara- baraca bazipangisha kuri menshi kubera barya barihenda cyane barya barashobora kuba bahunganya amafaranga mugabo n'uwobareka uretse ko batazobareka kuko amasapo azobandanya azokomeza ariko n'uwobareka bica bibananira kuriha niyo amafaranga acahera mu mwanya mutoya No, rero nibaza yuko ah, ari umuntu abona kure ntiyoshobora kubikora gutyo Eh, kuko baje bakazomusangayo bagasanga ntari mu nzira y'amategeko bazicamukurayo wamaze kuyikuramo wa wundi yarasanzwe ayirimo ku bijanye n'itegeko ryoshirwaho rigenga uburyo bukurikije amategeko bwo gupangisha amazu yo kubamwo no kutaduza uko bishakiye mu makaritiye atandukanye ubushikiranganji naco burabivuga ko gusa baba abashingamateka ndetse n'abanyamategeko basaba ko buri karitiye yoshirwaho amafaranga ntarengwa yo gukodesha bagendeye uko inzu ingana n'uko isa ndetse n'aho iri thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
Thierry ndayishimiye urakoze tuve mu Burundi tuja mu burasirazuba bwa Kongo neza na neza muri territoire ya Masisi iri mu ntara ya Kivu ya ruguru bamwe mu banyagihugu baho Masisi basubiye mu vyabo bavuye mu nkambi zugawe bavuga ko bugarijwe n'ibibazo byo gusubira mu buzima bari basanzwemo imbere yo guhunga Jimmy Shokurane bakomera yabagendeye kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya masisi centre ya mushaki nimwe mu zakozweho n'intambara kuva aho M23 yatangiriye gufata ibice bitandukanye by'iyi teritwari by'umwihariko kuri iyi centre ya mushaki habereye isibaniro ry'imirwano yahuzaga M23 n'imitwe ya wazalendo ndetse na FARDC kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 ibi byaterwaga n'uko mushaki ari agace gakomeye cyane kuko gahuza ibice bitandukanye cyane nk'umuhanda uvaga mu Jarubaya na Masisi Centre undi ugakomera gukomereza mu bice bya Bunyole, Ruvunda, Kirorirwe na Kausa hazwiho kuba hakorerwa ubworozi bw'inka no kuba hahingwa cyane. Abaturage bo muri aka gace batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi cyane ko ushobora gusanga mirongo icyenda ku ijana by'abahaturiye ariko kazi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tukihagera niko twasanze bimeze. ibikorwa by'ubucuruzi bw'amata foromaje n'ibindi bitandukanye bikomoka ku matungo ubona birimo gukorwa n'ubwo atari cyane nka mbere aha kandi naho hari abaturage bagarutse mu byabo bavuye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo aba baturage bavuga ko kuva aho basubiriye mu byabo bavuye mu nkambi ubuzima butoroshye habe na gato gusa aha ntibyoroshye ko umuntu yakwemerera kuvugira kuri mikoro ya radiyo cyangwa kumufata videwo ubona ko buri wese abitinya madamu ikizanye gertrude ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'enye wemeye kuvugana n'ijwi ry'amerika tumusanze arimo gukora ubucuruzi buto ku muhanda yari yarahungiye burengo mu mujyi wa goma twarahungutse tugeze ino uko twahunze duhinze imirima yacu dusanga ibyo twahinze byararaye ntabwo byeze neza hejuru kubura ubyitaho nko kubibagara no kubisarura mbega ntabyo twasaruye byashize no mu bucuruzi ni n'ubucuruzi bumeze nabi hejuru y'uko ubukene bumeze nabi naho twavuye twavuye muri goma ino twari duhungukiye tuzi wenda ngo tuzabonamo ubundi buzima ubuzima nabwo dusanga ibintu bikomeye tu kirizi imeze nabi uyu mugore wahisemo gucuruza indagara akabikorera hano mushaki kubera kuba ataramenyera avuga ko kuba kugeza ubu hakiri ikibazo cyo kutaboneka kw'amafaranga mu mujyi wa goma n'abo mu cyaro bidahwema kubagiraho ingaruka amabanki wenda agafungure ntihabaho sirikirasiyo y'amakuta wenda niho tuzabona ubuzima bwiza wenda n'ubucuruzi bwacu bukagira bukagira inyungu noho ndi ndi gucuruza indagara amatomate ariko haba igihe ntashye nta nubwo ngurishije hejuru yo kubura n'abakiriya hejuru y'amakuta adahari abantu bose muri mushaki nta makuta ahari mu gihe kirenga umwaka bamwe muri aba baturage barahungiye mu mujyi wa goma hari abavuga ko batahutse bagasanga ibyabo byarangiritse urugero ni madamu emerance gasana nawe wari warahungiye rusayo muri teritwari ya nyiragongo yabanje kutubwira uko yakiriwe nubwo kuri we ubuzima butoroshye
tukiva mu nkambi tuzi n'iwacu mushaki twabashe kwakirwa neza kubera ko twasanze abaturanyi bacu batahunze babasha kudufashisha ibyo kurya tukaba twarasize duhinze n'umurimo w'ibirayi dusanga barawusaruye tubashe kuba baza baratubwira natwe ngo ntitwamenya ababisaruye kuko natwe twahinze imirima dusanga zirasaruwe ariko byagaragara yuko ari abazarendo bazisaruye kubera abo twasizeyo hari ibyo ashima ndetse akagira n'icyo asaba ko cyakorwa n'ubuyobozi buriho iwacu mushaki turi kumenyera buhoro buhoro ubuzima tu ni gake gake tuzi ko natwe bizagira igihe tukamenyera ariko turabinginze ngo mufungure amabanki natwe byibuze tujye tubona amakuta dore ngo umuntu afite nk'abana batanu ari kubura ukuntu yabahahira bitewe n'uko amakuta yabuze namwe muri nk'abayobozi mwabidufasha pe uretse izo mpungenge zo kutamenyera ubuzima bushya kuri aba baturage bari barahunze ubuhamya bundi twahabwaga n'abaturage ba mushaki ariko banze kuvugira kuri mikoro z'ijwi ry'amerika nuko kuri ubu umutekano wagarutse muri iyi santere ituwe n'ibihumbi by'abaturage umuhanda uva sake ugera mushaki ugakomeza no mu tundi duce dutandukanye tuhakikije nawe urakoreshwa cyane nka mbere y'intambara urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara cyane ku buryo ku muntu utamenyereye byamugora kumenya nimba aha hantu harigeze kubera imirwano jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika imushaki muri teritwari ya masisi
ejo rya amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ritangaza ko amategeko abuza abantu kunywa itabi bari mu mazu no mu bibanza bihuriramwo abantu benshi amaze gukingira abanyagihugu barenga igice ca kane c'ababa ku isi kuva igihe hashigwaho ibindi kuri ino nkuru na frederic nkundikije oms ivuga kandi ko iyo ngingo yatumye ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni bukingirwa impfu ziva ku myotsi y'abanywa itabi itabi ababegereye bashobora guhema kuva habaye amasezerano abuza abantu kunywera itabi muri ivyo bibanza abantu imiliyaridi zitanu n'ibice bitandatu barakingiwe n'ayo mategeko izo ngingo zabaye uburyo bwa mbere bwo kugabanya abanywi bitabi no kugarukira ubuzima bw'abanyagihugu imiliyoni miliyoni ku isi hose umuyobozi wa oms tedros gebreyesus mu ndwi zibiri ziheze yavuze ko abanywi bitabi bagabanutse cyane ku isi hose 20 years ago today on the 27th of February.
haraheze imyaka mirongo ibiri izo ngingo zifashwe zabaye ingingo z'akataraboneka mu mategeko mpuzamakungu zashizwe mu ngiro n'ibihugu ijana na mirongo inani na bitatu birimwo ibice mirongo icenda by'abanyagihugu bo ku isi hose kuba zitanguye gushigwa mu ngiro ibiharuro vyatojwe vyerekana ko igitigiri c'abakiri bato banywa itabi cagabanutse cane ku isi hose ivyo biharuro vyerekana ko abanyagihugu imiliyoni ijana na cumi n'umunani bahevye kunywa itabi ugereranije no mu myaka mirongo ibiri irangiye
ivyigwa vyatohojwe vyerekana ko kurima itabi bigabanya amasoko ngenderwa ko y'ubuzima arimwo amatongo ashobora kurimwamwo ibindi bifungurwa bikenewe mu buzima bw'abanyagihugu oms ivuga ko ibihugu birenga mirongo itandatu na bitandatu bimaze gufata ingingo ziririza gushimagiza no kuvuga neza itabi mu maradiyo no ku mateleviziyo umuyobozi wa OMS Tedros avuga ko itabi rimaze kwica abantu isinzi kuko ritera ingwara zikomeye zirimo umutima hamwe na kanseri We have come a long way in the fight against tobacco.
twavuye kure mu rugamba turimwo rwo kurwanya itabi yamara n'ubu inzira iracari ndende itabi gushika ubu rirabandanya kwica abantu imiliyoni n'imiliyoni kila mwaka nicyo kintu ca mbere gihitana ubuzima bw'abantu benshi kandi gishobora kwirindwa turateye akamo ibihugu byose kabisa gutera ivyatsi uburyo n'ugwenge bikoreshwa n'amashirahamwe ahingura itabi kugira abandanye kuronka abanywa itabi benshi turateye akamo ibihugu byose bibandanya gukomeza ingingo zo kugabanya abanywa itabi zapfunditswe Strengthen implementation of the convention.
OMS ivuga ko amashirahamwe ahingura itabi abandanya guhonyanga no gushaka gukora ibintu bitekubiri n'ingingo zafashwe zo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu ivuga kandi ko amashirahamwe ahingura itabi abandanya gushuka abakiri bato no kurondera abayafasha kurwanya ingingo zafashwe Adriana Blanco umutegetsi wo mwishirahamwe yo mese ajeje gushira mu ngiro no kubahiriza ingingo zafashwe kubijanye n'itabi yagize ati
muri iki gihe turiko turahimbaza imyaka mirongo ibiri iheze izo ngingo zitanguye gushigwa mu ngiro biraboneka ko zagize uruhara rukomeye mu kugarukira ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni n'imiliyoni kandi zagize n'ingaruka nziza ku bihugu vyakoze ibishoboka byose kugira ngo izo ngingo n'amasezerano ku vyerekeye itabi bifatwe
ayo masezerano yo kurwanya amabi aterwa no kurwanya itabi yaratumye haboneka amategeko atuza utwigoro tw'amahinguriro akora itabi akoresha miliyoni n'imiliyoni y'amadolari mu isekeza ryayo ryo gukundisha abantu itabi tukivuga ku byo kubungabunga amagara y'abantu oms itangaza ko indwara ya endometriosis irembeje abagore miliyoni ijana na mirongo icenda bari mu myaka yo kwibaruka iyi ndwara ishobora gutangurana n'imihango ya mbere y'umukobwa ikazorinda igera mu myaka yo guca imvyayoro akigwara inkuru ijuru rya amerika murayisomerwa na temistokle mutijima i kigali mu rwanda mu myaka makumyabiri ishize sharon kechi adu nibwo yabonye imihango ye ya mbere afite imyaka cumi n'itanu kuva ubwo buri kwezi uko imihango yije araribwa bikabije cyane ku buryo ajya no mu bitaro
My mom specifically, she didn't take it to be a serious thing.
mama umbyara by'umwihariko ntiyabifashe nk'ikintu gikomeye ku buryo nagiye nkomeza kubyitaho ngeze muri kaminuza kuko hari igihe ugera ukibaza uti kuko ari njyewe bibaho ishami rya loni ryita ku buzima rivuga ko iyi ndwara endometriosis yibasira icumi ku ijana by'abagore n'abakobwa bari mu myaka y'uburumbuke ku isi itera kuribwa cyane mu kiziba cy'inda ndetse no mu mayasha kandi ishobora kongera ibyago by'ubugumba kugera ku ijanisha rya mirongo itanu ku ijana mu bagore nubwo iteje ako kaga ibura ry'imibare ya nyayo y'uko ihagaze muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ryatumye isuzumwa ryayo riri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'uko bihagaze mu burayi no muri amerika We have about 30 to 40% of our patients are kuva kuri mirongo itatu kugeza kuri mirongo ine ku ijana by'abarwayi dufite barwaye endometriosis ni abagore bari mu myaka y'uburumbuke bivugwa kandi ko cumi na rimwe ku ijana by'abana b'abanyeshuri bacu b'abakobwa bafite iyi ndwara ya endometriosis itarasuzumwa ikibazo hano ni uko iyi ndwara itagaragazwa cyane bitewe n'uko nta bumenyi abantu bayifiteho isuzuma ry'inzobere ni imboneka rimwe n'uburyo bwo kuyisuzuma burahenze kandi ntibikunze kuboneka muri twinshi mu turere two muri nigeria abenshi hano kandi ntibabona endometriosis nk'ikibazo gikomeye aho niho olivier nwankudu n'umuryango udaharanira inyungu we indo survivors international foundation baziramo uyu muryango yawutangije mu ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi nyuma y'imyaka myinshi amaze kumenya uko ahagaze agamije kongera amakenga ya rubanda kuri iyi ndwara no kongera umubare w'abayisuzumisha When a young girl walks into a doctor's office, nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye bisa nk'aho turimo kuba mu buzima bumwe kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine sindi umusazi ntabwo ndimo gukabya uyu muryango wafashije abarwayi ba endometriosis barenga ibihumbi bibiri kubona ubuvuzi ndetse uhugura abanyeshuri b'abakobwa babarirwa mu bihumbi kuri iyi ndwara ukora kandi inama ngarukagihe zigamije ubujyanama mu bijyanye n'amarangamutima ku bagore bayirwaye When I joined and I met other women that
nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye bisa nk'aho turimo kuba mu buzima bumwe kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine sindi umusazi ntabwo ndimo gukabya
nyuma kumva hari aho mbarizwa banyumva ko ntari njyenyine muri uru rugendo mfite abandi bantu banyuze mu bisa nk'ibyo nanyuzemo nwankudu avuga ko hatabayeho ubufasha bwinshi bwa guverinoma n'ubw'abikorera gusakaza ubukangurambaga ku ndwara ya endometriosis bizagorana kandi abandi bagore benshi bashobora kurushaho kuhazaharira ejo ry'amerika no ngaha duce dusozera amakuru ya mbere twe tubafitiye muri kano gatondo reka nshimire abagize uruhara bose muri yo kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe nadia tahaye ari muhinga bw'ibyuma etine karekezi yaraduhagarikiye twemwe ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu ahanje turongera mu kiganiro muri sanga cuno munsi ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa watsapu woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga jya ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza cyangwa liya mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aburi hose tega amatwi
tusike